raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii kan sanbataaf dilbataa irratti gabaasaalee torban darbe kana keessa dhiyeessaa turreerraa hanga tokkorra deebinee isin dhageessifna. Bulchoonni Itoophiyaa Masriif Sudaan hojii hidha laga Abbayyaa irratti wal falmii gaggeessaa turanii booda torban darbe as Yuunaayitid Isteets keessatti dhufuun mari'achuun isaanii ni yaadatama.
Hidha laga Abbayyaa ilaalchisee marii Waayit Haawusitti geggeessan ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andaargaachoo ibsa kennaniin lagi Abbayyaa Itoophiyaa qofaa otoo hin taane biyyoota naannoo jiraniif illee bu'aa qabaachuusaa ibsuudhaan kun carraa nuti. yaada keenya ibsuuf arganne jedhan masriif sudaan illee yaada gama isaanii ibsuuf yaalii godhanii jiran dhumarrattis waliigaltee nuti irra geenye kana dura biyyoonni sadan marii geggeessaa turan bifa cimaa ta'een akka itti fufan gochuuf yoo ta'u dhimmi kun gama itoophiyaanis ka barbaadamu jedhan obbo gadduun ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ ጥቅም የሚሰጥ መሆኑን ለማስረዳት እድል ያገኘ Itoophiyaa duwwaaf utuu hin taane biyyoota sadaniifillee yaada gama isaanii akka ibsaniif carraa kenne sababa adda addaan mariin danqamaa ture yeroo tokko gaarii ta'ee yeroo kaan immoo haalli boodatti harkifataa ture haala cimaa ta'een itti fufee itoophiyaanis hidhata sana akeeka ijaarteef haala milkaa'ina qabuu fi lammiiwwan Itoophiyaa haala fayyadamaa godheen hidhati sun bishaan ergatti guutame booda dantaa biyyattiif akka ta'utti biyyoonni gara gadi jiranis miidhaan utuu hin ranga'iin hidhata sanarraa fayyadamoo akka ta'an gochuuf mariin geggeessamuun akka irra jiraatu ejjennoo Itoophiyaa ifaa ta'e waan tureef adeemsa marii kanaatti fufsiisuuf waliigaltee irra geenyeerraa jedhan. obbo gadduun akka jedhanitti mariin jalqabaa sadaasa kudha shanii qabee itti fufa mariin teeknikaallee yeroo afur geggeessamaa jedhaniiru ministeerri bishaanii jal'isiif humna ibsaa itiyoophiyaa dr silashii baqqala gama isaaniin mariin kun burjaajii ture kan qulqulleesseef nuyiifis akka yaada keenya ibsinuuf carraa kan nu uumee jedhan pirezidaanti doonaald tiraamp illee hunda keenya biyyoota sadan irraa namoota lama lama walitti fiduudhaan gaaffii kaasanii dhimma isaa sirriitti hubachuuf yaalaniiru jedhan ከዚህ ውስጥ እንደ ማሳያ መውሰድ የምፈልገው ግድቡ አልቆ አብረን ሪባን እንቆርጣለን kana keessa akka fakkeenyaatti fudhachuu kanan barbaadu hojiin hidhata kanaa xumurame anis isin waliin ta'e riivaanii kutuun barbaada jechuudhaan yaada xumuraa kennaniiru kanaaf adda addummaa jiru qulqulleessitanii hafuura waliigalteetiin akka xumurtan kanas gochuuf haala jiru ministeerri maallaqaa walgayii hooggananiin keessumaa marii danqamaa jiru of eeggannoon hatattamaan akka xumuramu kallattii kaa'anii hafuuruma kanaan mari'annee jirra jedhan hidhati laga abbayyaa kiiloomeetira lama dheeratu elektirikii meegawaattii kuma ja'a maddisiisuuf kan malame yoo ta'u masriif sudaaniif garuu danqaatti ta'ee ture waggoota hedduuf falmisiisaa kan ture dhimma hidhata laga abbayyaa gara waayit haawusitti fidame pirezidaanti doonaald tiraamp ministeerota biyyoota sadanii waliin roobii darbee wal arganii jiran walga'iin isaanii kun dursee kan beeksifamellee ture dantaa yuunaayitid isteets kan keessaa kan isheen qabdu maal akka ta'e ifaa miti waayit haawus ibsa kennuufillee tolan jenne. gorsituun waayit haawus kaaleen koonwee kanarratti yaada kennuu fedhuu jedhan pirezidaantiin masrii elsiisi dhimma kana jaarsummaadhaan jidduu akka seenan tiraampiin erga gaafatanii booda tiraamp ministeera maallaqaa stiifen miniikiiniin dhimma kana akka hordofaniif moggaasanii jiru marii sana booda miniikiin ministeeronni dhimmootii alaa amajjii bara 2020tti waliigalteerra akka ga'an cichoo qaban ibsaniiru jedhan yuunaayitid isteetsiif baankiin addunyaa marii sana kan taajjaban ta'uun illee beekameera biyyoonni sun amajjii bara 2020tti waliigalteerra yoo hin ga'in hafan jaarsummaan sadarkaa addunyaa filachuu malu yuunaayitid isteetsiin ala raashaanis jaarsummaan gidduu seenuu akka dandeessu gaafattee jirti.
Akkaataa itti sabaa himaan yeroo walitti bu'iinsaa gabaasan keessatti nagaan dursuu qabaa jedhu ogeessonni koominikeeshinii.
Ogeessa koominikeeshinii kan ta'an obbo Gammachuu Baqqalee akkas jedhu.
Qabeessa turanii sirrii turee mirga sarbamuu namaa asiis achis jiru sirriitti walitti fidanii ilaalaa turanii gaazexeessonni biyya keessaa yoo itti aanaa fi shakkiin qaba. Miidiyoonni baay'een haala kanaan haasaan turre gaazexeessitoonni baay'een yeroo baay'ee gartuu tokko deeggaranii gartuu isa kaan seetaneessuu jira demonaayizeeshin jedhamu kan afaan ingiliffaatiin warra ofii warra jaratti aanu sana akkuma maleekaa warra nagaa qabanii warra nagaa boorefsine godhanii mul'isu warra isaanitti naanne warra karaa gamaa jiran immoo akka seetanaa godhanii agarsiisaa turan kun nagaa uumuuf waan fayyadu.
Obbo Gammachuu Dheeressaa Barsiisaa Yuunivarsiitii Miizaan Teeppii fi barataa barnoota digirii sadaffaa Yuunivarsiitii Finfinneeti. Waraqaa qorannoo isaanii dooktarummaa dhiibbaa miidiyaan hawaasaa ilaalcha siyaasaa irratti qabu mata duree jedhuun hojjetaa jiru.
Kan miidiyaan barbaachisiif odeeffannoo argachuudhaaf. Yeroo tokko tokko televizyiinii reediyoon odeeffannoo gahaadhaaf yeroodhaaf siin kennu. Sagantaa uumameef boru yookiin galgala kan TV irraa argitu. Feesbuukiin immoo yoo akka kaasee maal akka ture hanga isaatuun beekin otomaatikiidha kan inni dabarsu. Ilaa amma gaamaaloodha rakkoon feesbuukiin amma biyya keenya keessatti baay'inaan uumaa jiru yoo namni lama rukutame nama dhibba lama rukutame isin jechuu danda'a. Amma baay'ina isaa irratti malee wanti ta'e jiraachuu seen agarsiisa laa. Amma feesbuukiin egzaajireeshinii qaba garuu immoo oduu saatii barbaaddetti argachaa jirta jechaadha laa.
Ogummaa gaazexeessummaa haala kabajeen akkamitti sabaa himaalee fi gaazexeessitootni haala ittiin dhimma yeroo irratti gabaasuu qabu jedhanis yaada isaanii lafa kaa'u hayyooleen kunneen.
Haala nagaa fi gabaasuu kan inni danda'u yennaa waan afur of keessaa qabaatedha. Tokkoffaa dhugaa qabeessa ta'uu qaba. Dantaa adda addaa irraa bilisa ta'uu qaba. Inni kaan immoo sirrii ta'uu qaba. Yaada garee tokko yookiin lamaa qofa ilaaluu hin qabu. Yennaa rakkinni yookaan walitti bu'iinsi tokko himamu yeroo baay'ee warra walitti bu'an sana duwwaadha kan gabaasamu. warra walitti bu'an sana boroo maaltu jira maaltu uumame maaltu akka jarri walitti bu'an godhe dantaa lama qofaa osoo hin ta'in dantaan sadii afur jiraachuu danda'a gadi ta'e sana sirriitti hubachuu qabaa jechaadha. Ilaalcha garee tokkoo yookaan sababa tokko qofa yookaan immoo furtuu garee tokko qofa dhiyeessuu hin qabu jechaadha. Furtuu garee hundumaa sababa garee adda addaa ilaalcha garee adda addaa of haammachuu qaba. Ilaalcha gareetu adda addaa yennaa ofitti haammatee gabaasu propagandaa hin ta'u jechaadha gabaasni sun. Gabaasni sun gabaasa dhugaa gabaasa nagaa. fiduu danda'u ta'a. Inni itti aanu immoo haala itti fakkeenyaaf inni sarbamuun mirga dhala namaa yoo jiraate sun sirriitti gabaasamuu qaba. Haalli inni itti gabaasus baay'ee barbaachisaadha. Jechoonni inni itti fayyadamu, suuraaleen inni itti fayyadamu akka walitti bu'iinsi sun itti jabaatee itti fufu taasisan immoo akka gadi cabu akka namoonni nagaa yaadan taasisan kan jiru baay'ee barbaachisaadha. Sana hubateetu gaazexessaan tokko kan gabaasuu qabu. Yennaa haala kanaan gabaase ta'e nagaan uumamuu danda'a.
Miidiyaaleen mootummaa odeeffannoowwan sobaa ta'an saaxiluuf gumaacha mataa isaaniis haala ittiin baachuu qaba jedhan obbo Gammachuu Dheeressaa akkas jedhu.
Feesbuukiin an akka kootti hawaasa caalaa mootummaan irraa fayyadamuu qaba jedhee yaadaan. Lafa oduun sun jiru eega dafee bira ga'ee qaamumni mootummaa kan kana hordofu dafee iddoo sana tasgabbeessuu danda'u tura laata. Amma yeroo baay'ee dokkasii rakkoon jiraatu jedhamu utuu namni du'aa jira namni haaloon ta'aa jira jedhamu qaamni kara mootummaa warri nagaa eegdonnis yeroo isaan duubatti harkifatantu jira. Yeroon kuni Yeroo akkasii miti amma. Mootummaan hawaasa wajjin kompiitii gochuu waan dadhabu natti fakkaata yeroo ta'u. Moobaayiliin harka irratti qabata jiraan muriidhaan nama bishaate ta'uu danda'a. Dargaggeessa miiraan hoogganamu ta'uu danda'a kan poostii godhu. Namitti yaadee immoo dhugaa poostii godhu immoo jira. Baay'ee biyya kana keessatti amma namni hundumaa waan feesbuuk irraa argamte kan inni hordofaa. Eeguutu barreesse waan jedhu jira. Ragoolee qabatamoo hin jiru. Aktiivistoonni amanamoo hin jiru. Kan soba barreessuun barbaanne waan qabatamaa hamma namni sun hin barreessan irrattillee namoonni kan hin hawaanne jiru. Egaa kanarratti caalmaatti warri nagaa tiksan kan mootummaadhaa. Kana duuba hordofanii lafa rakkoon jiru sana feesbuukiin sun yeroo inni dafee hin ta'u meenistiriimii miidiyaadhaan dhufanii isaan immoo televezyiiniidhaan haalawwan jiran tasgabbeessuun hin danda'amu.
Sabaa himaaleen gumaachi isaan nagaa fiduu keessatti qabanis olaanaadhaa jechuun dubbatu obbo Gammachuu Baqqala.
Qabiyyee gabaasichaa irratti hundaa'e gaazexessaan tokko walitti bu'iinsa tokko yookaan ittuma akka cimu gochuu danda'a yookaan immoo akka laaffatu akka gadi cabu gochuu danda'a. Namoota wal lolan yookaan gartuu wal lole lama walitti fiduu danda'a yookaan immoo addaan baasuu danda'a. Qabiyyee gabaasa sanaa irratti hundaa'e jechaadha. Akkuma addunyaatti gaazexessummaa nagaa jedhamee kan yaadoleen gurguddaan jijjiran maalii tokkoffaa gaazexessaan tokko karaa nagaa agarsiisuu qaba. Furtuu rakkina sanaa agarsiisuu qaba. walitti bu'iinsa sana waaltu uume jedhee walitti bu'iinsa caasaati moo kan qaamaati moo kan sirni sun fideera moo maali jedhee sirriitti keessa gadi bu'ee ilaaluu qabaa jechaadha. Warreen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan hundumaaf aantee qabaachuu qaba afaan ingiliffaatiin impaati jenna. Impaati jedhu sana jechaadha. Kanaafuu gabaasa sana haala kanaan yoo gabaasee nagaan akka bu'u gochuu danda'a jechaadha.
Weerara hawaannisaa Oromiyaa lafa heektaara kuma digdama caalaa irratti argamuusaa daayirekteerri daayirekteroota biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dajanee Hirphaa ibsanii turan.
Oromiyaa keessa immoo godina Harargee Lixaa fi Harargee Bahaa keessatti ammaan tana gara aanaa kudha sadii gandoota dhibba tokkoof soddomarra ga'ee jira gaa kanaafuu hanga yoonaatti lafti oomishaa inni qabatee yookiin immoo irra qubatee irraa deeme yookiin immoo weerare jennu kun gara hektaara kuma digdamii sadii fi dhibba sadiif digdamii saddeetitti akkas ta'a.
Mal hamiin ofirraa dhoortan.
Hanga kana keessa gara hektaara kuma digdamii lamaa fi dhibba lamaa fi torbaatamii jahaa mala aadaa fi keemikaalaan akkasumas xiyyaaraan illee irraa rukunneetu jirra hawaannisti kuni. bakkaa bakkatti yoo xiyyaaraanis rukutte yoo keemikaalaanis rukutte yoo mala aadaatiin waan isa baratu waan isa jeequ itti gootee haara itti ultee naannoo ooyiruu irraa akka deemu goote iddoo tokkotti gar tokkotti immoo godaanaa akkaataa kanaatiin garuu akka waliigalaatti yeroo ammaa kana haala gaariidhaan ofirraa faccifnee jirra rakkoon guddoon jirtu. isa oromiyaa yookiin immoo godina lamaan harargee baaf harargee lixaa kana keessa seene to'achuun baay'ee rakkoo nutti hin taane naannoo somaalee fi naannoo dirree dhawaa kan jiru kanatu bifa haaraatiin to'atamuu qabu naannoo sanatti rakkoo qaawwaa guddaatu jira isa sanatu gar keenyatti bifa haaraadhaan yeroo yeroo dhangalee nu rakkisuu jira malee isa naannoo keenyaa xiyyaaraan rukutneerraa aanaa qarsaarratti iddoo biraarrattis koordineeshinii geessee fudhannee warra xiyyaaraatiif kennee rukuchuu jirra. Keemikaala kananis immoo warra kan makiinaa irratti camadaman illee rukuchuu jirra. Akkasumas immoo motoraayizd ispreeyer kan jedhamu dugda irratti baatamee isaa rukuchuu jirra. Namni hundumtuu bifa duudhaatiin barattoonni mana barumsaa illee itti ba'anii akka ooyiruurra hin qubanne akkaataa kanaatiin dhoowwuu guutirra jirra.
Awwaannisi kun midhaan akkamii nyaati yoo hedduu Awwaanni booraashees jenna. Booraashees jecha midhaan hundinuu margallee dabalatee waan inni hambisu hin jiru jechaadha. Yeroo ammaan tana harargee irratti bal'inaan oomishti jiru oomisha misingaati. Bal'inaan isarratti nyaachuu jira garuu boqqoolloos hin hambisu jechuu. Gama biraatiin aanaa jaarsoo harargee ba'aa keessatti aanaa kombolchaa harargee ba'aa keessatti illee bunallee iddootti nyaatee jira caatiillee iddootti nyaatee jira margallee hin dhiisu jecha. kanaafuu hawaasni kun waan inni hin fudhatu gonkumayyuu hin jiru waan jiru fudhatee nyaatee deema kanaaf booraashees yookiin immoo maayigiraatarii teest jennee warreen ramannu keessaa hawaasni isa tokkodha inni lammaffaan shimbirroo girrisaati inni sadaffaan immoo armi ormo yookiin immoo sugee jennee kan waamnu kanadha sanni kun baay'ee waan ulfaataadha jechuu.
Dansaayyoo Obbo Dajanee Hirphaa guddoo galateeffadha. Obbo Dajaneen biiroo qonnaaf qabeenya uumama Oromiyaatti daayirekter daayirekteroota.
dhuma torban darbee irraa jalqabee dhabamuu nageenyaa yuunivarsiitii waldiyaa keessatti uumameen barattoonni oromoo lama ajjeefamuuf kanneen biroo hanga kudha sadii ta'an madaa'u barattoonni dubbachuu isaanii gabaasnee turre gama kaaniin kamisa darbe kana yuunivarsiitii goondar keessatti rakkoo jiraachuu barattoonni dubbatanii turanii ka gabaasne keessaa kunoo.
yuunivarsiitii gondar mooraa maaraakii keessatti bakka bu'aa barattootaa dabalatee kabiroo irratti haleellaan raawwatamu barattoonni ibsaniiru yuunivarsiitii waldiyaa keessatti irra deebi'uudhaan hookkarri ka'ee barattoonni bakka mormii nyaata lagachuu geggeessinee teenyutti dhagaan nutti darbame haleellaan irratti raawwate jechuudhaan himatu. kan barataan yuunivarsiitii gondar mooraa maaraakii reebichi irratti raawwate jedheen jalqabna.
Gaafa xiqqataa galgala ijoollota loowuu barata waggaa arfaffaadhaa seentaatti seenanii qajeelleen naannoo amaaraa jechuudha. Tokko isa tokko cuupheedhaan waraananii isa tokko immoo sadarkaa lammaffaarraa cirraa bu'ee miilisaallee baay'ee qabee jira amma hospitaala riisalaalii finfinnee galee jira amma miikiyaas jedhaman tokko nahoom jedhama. Miikiyaas waraanamee nahoomii achiin darbatame.
Yeroo mucaan kun gamoo irraa darbatamu yuunivarsiitiitti xaxxaniin iyyanneesin maal jedhe bulchiinsi yuunivarsiitii?
bulchiinsi yuunivarsiitii illee kalee dhufee illee gamoo cabee sanallee ilaalanii turanii foddaa cabee sana karaa inni ba'e sanallee baay'ee cabee jira suura isaallee qabannee jirra karaa wanti sun cabee karaa mucaan sun bu'ee jechuudha baay'ee sodaa guddaadha qabna nuti amma kanaaf yookiin federaalli qofti nu eeguu qaba yookiin immoo humni addaa ta'e isaan oliyyuu ta'u nu ramadamuu qaban nageenya keenyaaf jechuun barbaanna nuti. Kaleessallee ijoolleen kilaasii hin deemne ture sodaarraa kan ka'e jechuudha. Har'as itti fufeetuma ijoollee yoo kilaasii deemanuu ijoollee irratti dhagaa darbachuudhaan ijoollee aga doormitti hari'aa dhufanii.
Eeyu kan dhagaa darbatu.
Kan jalqaba kilaasiidha ijoollee har'ee ijoollee barattootumadha kan naannoo maraa akkamitti barattoodhaniitu dhagaa darbachaa turan ijoollee irratti jechuudha. Sana booda nuti gara tokkotti deemnee gara doormii fuuldura yoo dhaabnee nuti yeroo tokko ijoollee keenya kallattiidhaan qabadhaa bakka akka namni sin miine jennee nuti yoo mariirra jirru jechuudha. Ijoolleen sun dhufanii dhagaan irratti jalqabanii yoo isaan dhagaamti jalqaban biyyuun haydiis immoo wajjumaan reebuu jalqabe jechuudha. Ijoollee fuuldura gooree ijoollee isaanitti hin dubbatu nuyin immoo gochan tan irratti hojjechaa tole dhiiga hedduu dhangala'eera jechuudha bakka. Barataa yuunivarsiitii kana keessatti hooggannaa ijoollee Oromoo ta'e ta'e gaaffii keenya gara qaama olaanaatti illee nu dhiyeessu humna addaa kanaatiin baay'ee sukkanneeffamee balaan guddaarra ga'ee guutameera jira giddiidhaallee bakka inni jiru hin beeknu mana dhagalee jechuu dhageenye ani ija kootiin argeera yeroo inni miidhamu ana biratti baay'ee miidhaan guddaadha qabeera sallee jechuudha.
Maqaan isaa eenyu?
Tasfaayee jedhaman. Iddoo sanatti barattoonni naannoo sanaa immoo isaan liyyuu ayilii kana wajjin ta'uudhaan gidaloo gidaloo mina wanta jedhamu sagalee dhageessaa turan.
Siin kan si rukute eenyu?
Liyyuu ayilii anaa fi hiriyoota koo hedduudha bakka kan isaan miidhanii jiran harka mirgaarra baay'ee na rukutanii dugda kiyyarra illee baay'ee na rukutanii baay'ee miidhamanii jiran amma baay'ee na dhukkubaa jiran. Mooraa keessa kiliinika xiqqaa jiran illee wal'aansa gaama baay'ee amma namaaf hin godhu gaama ta'e egaa yeroo sanaatti xiqqoo kadhaabatu gochuudhaaf malee.
Barataan yuunivarsiitii Waldiyaa tokkollee akkasuma haala har'a yuunivarsiiticha keessatti uumame reebicha barattoota irratti raawwatame jedhe akkasitti nuuf ibse.
Har'a ganama lolatu ture.
Lola akkamii?
Nuti egaa guyyaa afuriiti ala bulaa jirra. Doormii keessaa baane nyaatas lagannee jirra. Iddoo itti nyaata lagannee jirrutti uummanni amaaraa wal gurmeessuudhaan.
Barattoonni moo?
Ay barattoonnis uummannis liyyuu ayilii poolisiis poolisiin gibbiis qindoomanii jechaadha tokkummaadhaan. Ijoollee nyaata nyaannetti ijoollee qorra keessa guggubattutti dhagaa guuraa oolanii har'a.
Isin eessa teessanii turtanii mooraadhuma yuunivarsiitichaa keessaa?
nuti doormis galaan jirru mooraa yuunivarsiitii keessatti walitti qabamnee jirra. Goodaa keessatti jechaadha. Nuti nuti hanga barataa kuma afurii fi dhibba shaniin taana tilmaamaanii achitti walitti qabamnee achuma jiraannaa nyaata isaaniis hin nyaannu. Agabu guyyaa afurii fi ijoollonni nyaata dhabaniitu dubaroonni baay'ee nu harkaa kukkufaa jiru. Dararaa kana keessatti immoo kan isaan dhagaa nutti guuran. Har'a gabaabumatti wanti nurra gahaa jiru uummata Amaaraati. Mataa isaaniitti hanga poolisii isaaniitti jechaadha. humna qindoomeedhaan kan isaan gara ijoollee shanii rukutan har'a dhagaa nutti darbachaa turanii lubbuu keenyaafuu baay'ee sodaanne qaama mootummaa irraas illee dhimmi dhufee nu haasofsiise jira kaleessa nuti singanneen deemna nuun jedhani eeshi sinuu nu gartanii deemtan nuti miila keessan jalatti dhumnaa sin abbaa keenya oromiyaa irraa dhuftanii miila keessan jalatti dhumnaa jennaan eeshi saati lama nuu kennaa sini kee dhimma kana siniif xumura nuun jedhanii achumaan nu jalaa dhokatanii badani nuti sinin gallachuufnu miila keessan jalatti dhumnanne itoo boonyu itoo gangalannu ijoolleen durbaa keenya itoo beelaanii seentii faana qalaa turanii laalaa turanii.
Akkasuma siniin jedhanii deemanii.
Isaanii walagarra saatii lama qofa nuu kennaa nuun jedhani.
Oromiyaarraa warra dhufe jechuudha.
Oromiyaarraa dhufanii nama afur ta'anii dhufan. Singanneen deemnoo nuti kan dhumneef Oromiyaarraa kan ergamneef siniif jenneetu jedhanii nu gowwomsaniitu saatii lama nuu kennaa dhimma keessatti saatii lama keessatti siniif fudhadhaniitu nu gowwomsanii nu harkaa deemani. Silaa nuti hin gallachuufnu turre miila isaanii jalatti kan dhumnu isaan biratti garuu isaan immoo nu gatanii deemani.
Achi as hin deebine saatii lama booda.
hin deebine eegaa turre hanga irra ganamaatti illee hanga saatii afuritti eegaa turre.
Yuunivarsiitiinoo maal jedha hin iyyattanii isin gaafa rukuttaan akkasii isin irratti raatu.
Nuti bari isaanitti kan iyyachuu jammarre guyyaa sadiin dura iyyannee iyyannee namni garagaree nu ilaalullee hin jiru. iyyannee turre hunduma qaama hundumatti iyyanneerra kantiibaan godinaallee dhufee ture garuu waan tokko nu gochuu hin dandeenye kaayyoon keenya inni guddaan sammuu ittiin barannus hin qabnu yeroo kana lubbuu keenya baasuudhaaf maatii gara maatii keenyaatti deebi'uudha kan barbaannu maatiin keenyas immoo biyya nu caala baay'ee kan isaan cinqamaa jiranii itoo biyyatti deemine nuti hawwii guddaa qabna garuu namni tokko akka ala baanuuf akka yuunivarsiitii keessa kaaffeellee deemuu hin dandeenyu yuunivarsiitii alatti bahuu dhiisaa jechuudha kaaffee deemuu hin dandeenyu har'a ijoollonni keenya xiqquma intanannaani kan isaan nagaa guuranii iddoo tokko jechuunaan uummanni hundumtuu nu nyaachuudha kan barbaadu.
Warra Oromiyaatti nimnee isin.
Qaamni Oromiyaa irraa dhufe rakkoo keenya kaleessa nu wajjin laalaa ture. Kaleessa ofuma isaatiif illee jechaadha. Rakkoo keenya argeera. Oromiyaattis iyyanneerra namni tokko pirezidaantiin Oromiyaas nu dhaga'uu hin dandeenye meegi kaleessa jechaadha. Uummanni Tigraay barattoota fireeshillee baranan qabu siinerii nu biraa qaba. Kaleessa ergee fudhatee ture baasii tokkoon. Garuu mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaas wanti nu gochaa jiru tokko hin jiru.
Amma haalli mooraa sana keessa jiru maal fakkaata?
haalli mooraa sun keessa jiru gabaabumatti baay'ee sodaachisaadha. Lubbuu keenyaaf har'ayyuu amma bullu hin beeknu maqaa makalaakaatiif kan jirru nuti isaantu nu jiraachisaa jira. Itoo isaan hin jiraanne barattoonni akkuma afurii dhibba shantitan maamamu kun jiroo dheeyyaadhu itoo makalaakaan jiraachuu baate maqaa isaaniitiif kan jiru halkanii guyyaa qorra san keessatti kan nu eegaa jiru makalaakaadha. Isinis uummata keenyatti nu yaadaa biyya keenyatti galuu kan barbaannu nuti.
Ministeerri saayinsiif barnootaa sadarkaa olaanaa kaleessa ibsaa sabaa himaa biyya keessaaf kenneen torbee yuunivarsiitii waldiyaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun barattoota lamaa darbuu akkasumas yuunivarsiitii dambidolloo keessatti immoo lubbuun barataa tokko darbuu taansee yuunivarsiitiilee hanga tokko keessatti barnoonni dhaabbachuu mallattoon jeequmsaallee mul'achuu tuqee jira. jeeqama kana kan kaasanis barattoota utuu ta'in qaamotii barataa fakkaatanii gara mooraa yuunivarsiitii seenanii jechuudhaan ministir deettaan ministeera saayinsiif sadarkaa olaanaa ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ibsaniiru.
ተማሪ መታወቂያ እየሰረቁ ተማሪ መስለው ወደ ግቢ የሚመጡ የተማሪ መታወቂያ ፎርጅድ አሰርቶ የሚሰጡ waraqaa eenyummaa barataa hatanii barataa fakkaachuun gara mooraa ka seenan waraqaa eenyummaa barattootaa foorjidii hojjechiisanii kan dhufan maallaqaan kan deggeran barattoonni akka jeeqaman kan godhan achuma barattoota keessallee kan jiran barataa kan fakkaatan garuu hojii barataa qaama hin hojjennetu jira barattoonni doormiidhaa ba'anii akka bulan akkan tasgabboofneef naannoo waaltaalee amanteetti akka walitti qabaman nyaata akka lagatan humnoota nagaa eegsisan waliin akka walitti bu'an qaamonni tuttuqan jiru mooraadhaa alatti waamanii kan leenjisan yoo kana sin gaafatan kana deebisaa jechuun qaamni qajeelfama kennutu jira. qaamota kana godhan adda baafamanii to'annaa jala oolfamaa jiru carraa kanaan harka isaanii barattoota keenyarraa akka kaasan barbaannaa jedhan dooktar saamu'eel akka jedhanitti ijoolleen gara yuunivarsiitii naannoorraa dhufanitti akka ramadamaniif gaaffiin dhiyeessan hojiirra oolfamuu hin danda'amu sababiinsaas haalli jiru to'annaa mootummaatiin ala miti maatiin yaadda'uu hin qaban jedhan.
kan yuunivarsiitii waldiyaa keessatti ta'e mormuudhaan jiraattonni magaalaa waldiyaa hiriira nagaa ba'anii turan.
ሰሞኑን በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ በተፈጠረው ግጭት ሕይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦች
torban kana yuunivarsiitii waldiyaa keessatti walitti bu'insa uumameen maatii warra lubbuu dhabaniif jajjabina hawwinaa jedhan. jiraattonni magaalaa waldiyaa hiriira har'a gaggeessan ajjeechaa sana balaaleffachuun tokkummaaf waamicha dhiyeessaniiru yuunivarsiitii fi barattootarraa beekumsa malee ajjeechaa tokkummaa malee addaan ciccituu barachuu hin qabnu jedhaniiru nama ajjeesuun injifatamoodhaa kanneen jedhanis ni jiran kantiibaan magaalaa waldiyaa obbo Mahammad Yaasin akka dubbatanitti.
ይሄ ግጭት የወልዲያ ከተማን ከዛም አልፎ የአማራን ሕዝብ የማይወክል ነገር ግን ደግሞ የጥቂት ግለሰብ ወልት ቡኢንስ ኩን መጋላ ወልዲያ አቺስ ኡመታ አማራ ከበከቡ ኦቶንታኔ ፌዲ ነሞተ ሙራሳ ረት ከን ቅያፈቴ ፊ ጎቸ በዲ ወሊ ወጅን ጅሬኛ ኬኛ ከኛቱ ቶኩማ ኬኛስ ከዲጉ ዋን ተኤፍ ኒ በላለፈና ጀደኒሩ uummata oromoo fi amaaraa gidduutti jibba facaasuuf walitti bu'iinsa uumuuf qaamonni fedhan shira xaxanii jechuudhaan kantiibaan kun balaaleffatanii jiran kanneen gocha kanatti hirmaachuun shakkaman seera duratti akka dhiyaatan gochuun caasaan nageenyaa qorataa akka jiru kanaafis hawaasni magaalaalees ta'e qaamni ilaallatu tarkaanfiin sirriin akka fudhatamuuf sochii gochaa akka jiru ibsanii jiran hawaasni magaalaa abbootiin amantii fi maanguddoonni biyyaa bakka buutonni hawaasa daldalaa kanneen rakkoon irra ga'e gaafachuudhaan jajjabeessanii barattoonnis akka tasgabba'an gochuun walii wajjin jiraachuu keenya agarsiisuu qabnaa jedhaniiru kantiibaan kun barattoota yuunivarsiitii waldiyaa waliin mariin gaggeeffamu har'a kan itti fufe yoo ta'u. oromiyaa ministeera barnootaa sadarkaa olaanaarraa jilli ergaman har'a walakkeessa guyyaa waldiyaa seenuu isaanii yuunivarsiitiin ibsee jira jechuudhaan masfin arraagee dasseerraa gabaaseera. gama kaaniin barattoonni yuunivarsiitii jimmaa kanneen kanneen bulchiinsa naannoo amaaraarraa dhufan mooraa gadhiisanii akka hin baaneef gaafataniiru.
ፕሬዚዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዶክተር ጀማል አባፊጣ dhimma kana irratti deebii nuuf kennanii jiru.
Ijoolleen naannoo Amaaraadha. Dhiisanii bahuu mallattoo agarraan ijoolleen kaan wal gorsanii ijoollee kana deebisuu qabna haala kanaan deemamu hin qabu jedhuudhaan ijoollee kana deebisuu irratti bobba'an jechuudha. Dhuma irratti garuu irratti tarkaanfii fudhatamuu danda'aati. Baanee buluu qabna warri jedhan jiraachuun isaanii ni oolle. Ijoollee kana ilaaluuf deemnee mariisisnee haala itti jira.
Ijoollee meeqa ta'u lakkoobsaan baay'eedha.
Mana amantaa Gabreel jedhamutti ijoollee gara nama dhibbaa fi soddoma haga shantama kan ta'an jiru.
Barnootni kennamaa jira Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti.
Barnootni kennamaa hin jiru. Har'a ijoollee naannoo Oromiyaadhaa dubbisnee turre. Gaaffii san haala nagaadhaan nuu dhiyeessanii jiru. Gaaffiin sun eksternaalidha baay'inaan garuu gaaffii isaanii dhageenyee marii waliin goonee karaa nagaadhaan xiyyeeffachaa haala baruuf barsiisuu itti fufsiisuun barbaachisaadha kan jedhudha.
Tarii barataan dhuguma hidhamee jiru jira. Yeroo ammaa kana barataa mana hidhaa jiru jira.
Egaa yeroo hiriirri nagaa deemsifu haasaa nama walitti buusu naannoo amaaraatti irraa barreeffamee jira. Shakkamee kan qabamee jira. Kan ta'edha kan maxxansee sheer godhee amaneera. Kanaafuu immoo yuunivarsiitiin seera qaba. So warra akkas badii irratti hirmaatan warra adeemsa baruuf barsiisuu kan waan gufachiisu hojjetan disipiliinii naan hin ilaalla. Isaanii disipiliinii nageenyisaa mirkanaa'uu danda'uun nyaataa fi dhugaatiin itti deemuu danda'uun bakkachiisuun barbaachisaa waan ta'eef gara poolisiitti geessineerra. Kan biraas hiriira irratti isaan rakkoo uume karaa cufuu dhagaa darbachuu irratti hirmaatan qabamaniiru. Kun yuunivarsiitichaatiin kan adeemu waan ta'eef haala akkasiitiin maneedhaa kan jiran ni jiru.
Barattoota meeqa ta'u barattootni kunneen?
Akkasitti nama afur.
Shamarran nama poolisii mooraa biratti argaman jiru.
Haga ammaatti riipoortii hanga furraa shamarran jedhaman jiran.
Yeroo rakkoon akkanaa uumamu waan godhamuu qaba jedhanis Dr. Jamaal akkasitti ibsu.
Mootummaan seekiriitii barattoota naannoo mooraatis ta'ee naannoo kamittu yuunivarsiitii hundattu eegsisuun murteessaadha. Yeroo rakkoon akkasii uumamus dafee tarkaanfii fudhachuudhaan rakkoon yuunivarsiitii biraa keessatti calate dafee furmaata argatu malee tasgabbeessuu hojii tasgabbeessuutuma kana iyyuu komplikeet godha jechuudha. Kana keessatti gaa hojiin akkasii hojjetamu qaba. Lammaffaa barattoonni waan maxxanfamu waan oduu dabarfamu waan akkana taane jedhamu hunda xiinxalanii ilaaluu qabu. Kaayyoon yuunivarsiitiitti dhufamu barnoota barachuudhaaf maatii rakkatee isaan barsiise isaan iddoo guddaatti eegu sana fedhii isaanii guutuudhaaf fayyummaa isaanii eeggatanii nagummaa isaanii mirkaneessanii barnoota barbaachisu argatanii haalatti bahanii lammii biyya biyyaaf wabii ta'u ta'anii bahuudha kan irra jiru.
Yuunivarsiitii Dambidollootti gaafa wiixataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa tokko bara kuma lamaaf kudha lamatti lubbuun barataa tokko qaama ammaaf hin beekamneen darbuu isaa pireezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dooktar Lataa Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haala yeroo ammaa yuunivarsiitichi keessatti argamus akkasitti ibsu Dooktar Lataan.
Naannoo laanshii barattootaattiidha. Barattooti muraasti waliigalii dhiiguudhaan warri kaan immoo naannoo sarratti baay'inaan turan jiru. gidduutti kaanii ni jaattee ni kaanii ligatti diigaattee kana gidduutti barataan tokko kufee ture jechuudha naannoo sanatti. Barataa kana yeroo ilaallu barataan kun akka tasaa diigaa ture battaluma fuunee gara kilinika barattootaa kan mooraa keenya keessa jiru geessinee akka tasaa baay'ee diigaa ture gara hospitaalaa geessineetudha. Sa'aatii muraasa booda utuu yaadamu malatti lubbuun isaa kan darbe jechuudha.
Haalli aaddeessaa guyyaa wiixataa yuunivarsiitii mattuu keessatti uumamee ture tasgabbaa'ee jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii fi dhimma alaa yuunivarsiitii mattuu obbo Olqabaa Saffaa. Namootni barattoota ajjeesanis ta'e madeessan akka seeratti dhiyaataniif hiriirri gaafatu magaalaa Amboo barattoota sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa akkasuma Shawaa Lixaa magaalaa Baakkootii fi Harargee Lixaa Machaaraatti geggeeffamuun beekamee jira.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa bor walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The voice of America.